Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo kunoo jalqabeera. Harka fuudhee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashinteenii DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa Kamisa Eebila 4 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bitoota 26 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira galgala kana kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Moradaati. qophii keenya galgala kanaa keessatti soomaaliyaan ambaasaaddara itoophiyaa biyyaa baasuu isheetii fi qonsiila ta itoophiyaa cufuu ishee ajjechaa waraanni itoophiyaa siviilota irratti raawwatameera jedhame ilaalchisee dhaabbanni mirga namoomaa waamicha dhiyeessuu isaa godina wallaggaa lixaa aanaa qondaalaa keessatti namoonni ajjeefamuu isaaniitii fi manoottan gubachuu isaanii jiraattonni ibsuu isaanii. akkasumas qophii torbanii qophii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera kan dursu oduudha garmi tukkuu fi qaaduutti darbe.
akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu mitikuu fi qaaduuti. soomaaliyaan ambaasaaddara itoophiyaa kamisa har'aa biyya ishee keessaa baasuun waajjiraalee qoonsilaa lama kan puuntlaandii fi somaalilaand keessa jiranis cufuu beeksifte ministirri haajaa alaa soomaaliyaa ibsa baaseen ambaasaadarri itiyoophiyaa ambaasaaddar muktaar mahammadii fi hojjettoonni imbaasicha sa'aatiiwwan 72 keessatti moqaadishoo gadhiisanii akka bahan ajajni kennamuu kan mirkaneesse yommuu ta'u ministirri odeeffannoo biyyattii daawud awees jamaa immoo sagalee ameerikaa afaan soomaaliif. deebii kennaniin murtoon kun kan kenname itiyoophiyaan dhimma keessoo soomaaliyaa keessa galuu waan itti fufteefi jedhaniiru murtoon soomaaliyaan ambaasaaddara itiyoophiyaa biyya ishee keessaa baasuu kan dhagahame erga jilli qondaaltota puuntlaand kan torban darbe mootummaa federaalaa soomaaliyaaf beekamtii kennuu addaan kuteera jedhee beeksifate roobii kaleessaa finfinnee seenuu dhaga'amee fi erga mootummaa itiyoophiyaa waliin tuumsa waliif taasisuu mallatteessuun dhaga'ameen booda dubbii himaan ministeera haajaa alaa itiyoophiyaa obbo nabiyyuu tadilaa dhimma kanarratti bilbilaan sagalee ameerikaaf ibsa kennaniin odicha miidiyaalee hawaasaarraa kan argineen alatti mootummaa itiyoophiyaa wanti beeksifame hin jiru jedhanii daawwannaan qondaaltota puuntlaand garuu walitti. walitti dhufeenya isaan soomaaliyaa waliin qaban yaada keessa kan galchee mitii jedhaniiru biyyi hulaa galaanaa hin qabne itiyoophiyaan gaafa amajji tokko bara 2024 waliigaltee wal hubannaa kan hulaa galaanaa ishee fayyachiisu somaalilaand kan bara 1991 soomaaliyaa ishee moqaadishoorraa addaan cittee ofiin of bulchaa jirtu. waliin erga mallatteessiteen booda moqaadishoon ambaasaaddara ishee finfinnee jiru kan baaste yommuu ta'u ji'a guraandhala dabarsine keessammoo pirezidaantiin soomaaliyaa haasan sheek mohaammed itoophiyaan waliigaltee kana kan itti fuftu yoo ta'e biyyi isaanii soomaaliyaan ofirraa ittisti. jedhanii ture itoophiyaan buufata humna galaanaa soomaalilaanditti dhaabuu akka barbaaddu ibsuun soomaalilaandiifis akka biyyaatti beekamtii kennuu akka dandeessu dhiyeessuu hordofe soomaaliyaa gama moqaadishoorraa mormii kan kakaase yoo ta'u waliigalteen kun gaanfa afriikaa daran tasgabbii dhabsiisuu danda'a sodaan jedhus kana hordofee bal'inaan ka'aa jira.
dhaabbanni mirga namoomaa kan addunyaa hiiwumaan raayit woochii jedhamu. yakka waraanaa waraanni mootummaa itiyoophiyaa naannoo amaaraa bakka jeequmsii keessatti taasifamaa jiru irratti raawwatameeru jedhe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akka qorannoo irratti geggeessu gaafatee jira oduun kunis kunuuti bal'inaan.
koomishiniin mirga namoomaa itiyoophiyaa ji'a guraandhalaa keessa gabaasa baaseen gaafa amajji 29 bara 2024 naannoo amaaraa godina goojam kaabaa maraawitti humnoota milishaa faannoo fi waraana mootummaa itiyoophiyaa gidduutti waraanni erga gaggeeffameen booda tarkaanfii humni waraanaa mootummaa fudhateen yoo xiqqaate namoonni 45 ajjeefamaniiru jedheera akka ragaan garee mirgaaf falmu tokko kan teessoo isaa niiwuyoork godhate sassaabee mul'isutti erga humnoonni milishaa faannoo maraawii gadhiisanii bahaniin. booda loltoonni mootummaa itiyoophiyaa namoota nagaa daandii irratti rukutuu akkasumas manaa manatti deemuun sakatta'iinsa sa'aatiiwwan ja'aaf ture gaggeessaa turan kan jedhe ibs hiyuman raayits wooch qabeenya namoota siivilii saamaa fi barbadeessaa turanis jedheera kunis taatee erga ji'a hagayya bara 2023 naannoo amaaraatti lolli humnoota mootummaa fi humnoota milishaa faannoo gidduutti uumame as lubbuu namoota nagaa galaafachaa jiru keessaa tokkodhas jaleera dhaabbanni hiimaan raayits wooch dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti koomishinarri koomishinii mirgoota namoomaa sarbama mirgaa fi miidhama naannoo amaaraatti raawwatamu irratti qorannoo walabaa akka jalqabu waamicha dhiyeesseera dhaabbata hiimaan raayits woochitti itti aantuu daariktera damee afrikaa kan taate laatishaa baadar mootummaan itoophiyaa miidhaa humnoota federaalaa fi naannootiin raawwatamaniif itti gaafatamummaa hiika qabu mirkaneessuu dhabuun isaa jeequmsaa fi adabbii malee jiraachuu itti fufee jiruuf gumaacha. qaba jette jechuun himteettii jala gabaasni ajaansi firaans pirees.
dhimma liqii ilaalchisee mariin mootummaa itiyoophiyaatii fi dhaabbata maallaqaa addunyaa yookaan imf gidduutti taasifamaa ture erga qibxata dheengaddaa waliigaltee malee xumuramuun isaa gabaasame booda mariin jalqabame kun amma xumura ji'aa waxabajjiitti akka itti fufu murtaa'uu isaa maddaawwan garee liqeessitootaa paaris kilabii jedhamee beekamuuf dhiyeenya qabanu waabeffachuudhaan maddi oduu rooyiters gabaasee jira. gareen liqeessitootaa paaris kilabii waggaa darbe akka jedhetti itoophiyaan liqii ishee irra jiru kaffaluu jalqabuudhaaf guyyaa kaffaluu itti jalqabdu amma bara 2025 tti akka achi butamuu fi gaafatte dhimma kanarrattis mariin imf wajjiniin taasifamu amma bitootessa 31 bara 2024 tti xumuramuutu irra ture jedhe jira itoophiyaan ji'a muddee keessaa kaffaltii yuuroboond doolaara biliyoonii tokko raawwachuu dadhabuu isheetiin waggoota. biyyootan dhiyeenya kana keessatti biyyootan afrikaa keessaa sadaffaa ishee taasise akka jirus gabaasamee jira oduu biraatti yemmuu darbinu aanga'aan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii. addunyaa irratti bakka walitti bu'iinsi uumamaa jiru irratti mirgi ijoolleewwanii daa'immanii sarbamaa jira gargaarsa isaan barbaachisaa ta'es argachaa hin jiranu jechuudhaan roobii kaleessaa ibsee jira oduun kun kunooti bal'isaan.
namaree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii niiwuyoorkitti gabaasni bara 2024 kanaa akka agarsiisutti akka addunyaatti taateewwan gargaarsa namoomaa dhorkan haalaan dabalaa dhufuun nama rifaasisa jette wanti ta'aa jiru seera namoomaa idil addunyaa ifatti haaluunis dabalaa dhufeera jechuun ibsiteetti itti dabaluunis gargaarsi namoomaa yeroon akka kennamuuf nageenya guutuu fi gufuu malee akka argataniif hayyamuuf qaamolee waldhabdee keessa jiran osoo hin ajajamin lubbuun jiraachuun. nageenyiif guddinni daa'immanii balaadhaaf saaxilamee waan jiruuf waamichi nuti mana maree nageenyaa kanaaf taasisnus sagalee qofaa dhageessisuu ta'eera daa'imman gargaarsa namoomaa dhorkamaa jiraachuu yoo hubanne dandeettii hordofuu fi akka hin uumamne ittisuu keenya yoo cimsine malee ittisuu hin dandeenyu. hojii kana itti fufsiisuu qabnas jetteetti virjiiniyaa gambaan mana maree gola nagaa eegumsa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti argamuun haasaa kan taasise teed chaayibaan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti aanaan daayirektara olaanaa fandii daa'immanii tajaajila gargaarsa namoomaa argachuu dhabuun saaxilamummaa guddaa fida jedhe sarbama mirga daa'immanii biroo dabalus danda'a jechuun ibseera biyyoonni miseensota mana marichaas qaqqabummaa gargaarsa namoomaa cimaa bocuun jajjabeessuu qabus jaleera mana marichaaf pirezidaantii ji'a bara 2024 kan taate biyyi maaltaa karaa ambaasaaddara ishee veeneesaa fireezer haasaa dhagahameen haalonni gaazaa sudaan heeyitii yuukireen afgaanistaanii fi yemen keessaa kan ilaaleen yaaddoo cimaa kan qaban ta'uu himuun hojiin caalus hojjetamuu qaba jechuun ibsaniiru.
poolisiin biyya faransaay roobii kaleessaa godaantota maatii fi daa'imman xixiqqoo qabanu dabalatee mooraa galma magaalaa paaris fuulduratti argamu keessaa baasee jira kunis magaalli paaris tapha oloompiikii keessummeessuudhaaf guyyaan dhibbi tokko yemmuu afutti akka ta'e ibsameera.
poolisiin magaalittii yommuu dhufetti godaantota baay'inni isaanii shantama ta'an kanneen roobaaf qorraaf jecha da'annoo pilaastikootarraa ijaarrataniiran diiguun buqqiseera namoota buqqaan kanneen keessatti dubartoonni fi daa'imman umurii sadii hanga kudhanii ta'an keessatti argamu yeroo buqqifaman kanattis godaantonni meeshaalee isaanii atoobisiitti fe'uun buufata mootummaan yeroof qopheesseef. kan magaalaa beeskan baha faransayitti argamtutti geeffamaniiru hojjettoonni gargaarsaa gama isaaniin tarkaanfiin roobii kaleessaa godaantota irratti fudhatame kun filannoo mana jireenyaa yeroo dheeraa osoo hin kenniniif godaantotaa fi namoota biroo kaan isaanii osoo rafaa jiranii fi osoo hin beeksifamin tapha olompikii dura magaalaa guddoo biyyattii keessaa qulqulleessuuf tarkaanfii aangawoonni paaris fudhatan irratti yaaddoo akka qaban dubbataniiru qindeessitoonni dorgommii olompikii immoo gareewwan gargaarsaa waliin ta'uun furmaata barbaaduu irratti akka hojjetan himaniiru godaantota kanneen keessattis baay'inaan kanneen afaan fireenchii dubbatan lammiilee biyyoota afriikaa burkina faasoo giinii aayivoorikoostii fi seenegaal akka ta'anis gabaafameera.
ayyee hordoftoota keenya oduu keenya asirratti raawwannaa magaalaa gabaasaalee keenya biraatti darbinaa filannoo pirezidaantii yuunaayitid isteetsi bara kanaa irratti kanneen sagalee kennan hedduu biratti dhimmoottan ijoo ta'an keessaa godaansi seeraan alaa isa tokko oduu gabaasaan sagalee ameerikaa iskaat stern kaadhimamtoota lamaan joo baayidanii fi doonaald tiraamp maal gochuu akka qaban irratti adda addaddummaa isaan qabanus xiinxaluudhaan gabaasa ittaanu dhiyeessee jira tujubee horaatu harkaa qaba waliin haa caqasu.
filannoo duraa yookaan kan piraayimarii jedhamuun beekamu as yuunaayitid isteetsi keessatti torban kana kutaa uskaansan keessatti geggeeffameen koolugaltummaan seeraan alaa uummata sagalee kennuuf dhimma ijoo ta'ee jira kanneen keessaa tokko kontiraaktara akka ta'an skaat lindmaani.
immigireeshinii cala'iinsa jireenyaa mirga jiraachuu isaan kun sadan anaa fi waan guddaadha.
lindmaan kanaan dura riippaabilikaanticha doonaald tiraampiif sagalee kennuu isaanii ibsuudhaan ammas isaanumaafan deebisee sagalee kennaa jedhan tiraamp duula filannoo kutaa uskaansan keessatti geggeessaniin jamaa walitti qabameef akka ibsanitti seenaa ameerikaa keessatti. koolugaltoota seeraan alaa biyyatti deebisuu isa guddicha kan isaan namoota balaafamoorraa biyyattii qulqulleessuu jedhan akka geggeessan dubbatan.
namoottan hidhaa keessa turan kanneen nama ajjeessan dawaa sammuu adoochuu daddabarsan kan sammuun dhukkubsatuu fi shororkeessota as ergu hamaa biyya hunda keessa jirutu amma biyya keenya dhufaa jira koongoo yaman soomaaliyaa siiriyaa guutummaa biyya lafaarraa dhufu dhufaa jiru kanneen biyya jijjiiranii fi biyya sodaachisan biyya diiganii fi biyya keenya balleessaa jiru.
yaadi uummataa dhiyeenya walitti qabame kan haarvaard caps haris jedhamurraa walitti qabame akka tuqetti dhimmi imigireeshinii uummata yuunaayitid isteetsi kanneen sagalee kennaniif dhimma ijoodha namoota yaada isaanii kennan sadii keessaa tokko dinagdee yakkaaf eegumsa fayyaa caalsisuudhaan isa kana adda durummaan lafa kaa'an pireezidaanti joo baayiden koolugaltoonni dinagdee biyya keenyaatti dabalan malee akka mormituun isaanii jedhan bineensa hamoo miti jedhu.
guyyaan jalqaba pirezidaantii ta'ee aangootti dhufe sirna immigireeshinii keenyaa sirreessuuf daangaa keenya eegsisuu fi kooluu galtoota eeyyama hin qabnee fi maatii isaanii hojjettoota qonnaa irratti bobba'anii fi hojjettoota barbaachisoo kanneen yeroo weerara koovid nu gargaaraa turan lammummaa akka argatan gochuuf karoora bal'aa baaseen ture doonaald tiraamp irraa bifa adda ta'een. akka lammiiwwan ameerikaatti eenyuun akka taane nan beeka.
deeggartoonni tiraamp bara 2016 keessa innaasaan daangaa meeksikoo irratti dallaa ijaaruuf waadaa seenan ni yaadatu yoo carraa deebisanii filatamuu argatan hojii sana ni xumuruu jedhu.
sagalee keessan yoon argadhe daangaa nan cufa koolagaltoonni nu weeraruu isaanii nan dhaaba ajjeechaa dhiiga dhangalaasuu nan dhaabsisa kanneen nama seeraan ala daddabarsanii ni dhabamsiisna.
manni murtii oliyyannoo yuunaayitid isteetsi torban darbe kutaan teeksaas hayyama malee gara kutaa biyyaatti seenuu akka yakka ta'uuf. abbootiin murtii teeksaas namoota hidhaman akka biyya ari'aman akka ajajaniif heeyyama kenname hojiirra akka hin oolle dhaabsisee jira baayiden kantiibaawwan magaalaalee yuunaayitid isteetsitti akka himanitti nageenya daangaa fooyyeessuuf karoorri paartilee lamaaniin ba'e koongiresiif dhihaatee jira kunis abbootii murtii immigireeshiniif aangawoota dhimma dahata siyaasaa akkasumas teeknooloojii olaanaa sammuu dawaa adoochuu adda baasu dabalataa qabaachuu ka jedhu jedhan.
labsiin kun lubbuu namaa baraara ture naannoon daangaa sirna akka godhatu taasisa maallaqa magaalonni keenya hedduun akka malee barbaadan nu duraa qabee jira akkasumas lakkoofsi godaantotaa humnaa ol ennaa heddummaatutti daangaa sana yeroof akka cufamuuf akka pirezidaantiitti daangaa deebisee akkan to'adhuuf aangoo yeroo hatattamaa haaraanaaf kenneera.
rippaabilikaanonni mana maree bakka bu'ootaa yuunaayitid isteetsi seera daangaa paartilee lamaaniin ba'e mormaniiru kunis gar tokkoon mormii tiraamp dhageessisan irratti hundaa'a manni maree murtii seeraa yookaan sanatiinis kana tarkaanfachiisuu hin dandeenye.
amma immoo gara biyyaatti deebinaa naannoo oromiyaa godina wallaggaa dhihaa aanaa qondaalaa keessatti lola humnoottan mootummaatii fi waraana bilisummaa oromoo gidduutti. taasifameen yoo yarate qotee bulaan tokko ajjeefamanii manoottan kudha shanii gubachuu isaanii jiraattonni ibsanii jiru jiraattonni sagalee ameerikaatti dubbatanii badii raawwatamee fi humnoottan mootummaa kan himatan yommuu ta'u himannaa jiraattota kana irratti qaamolee mootummaa sadarkaa adda addaarra jiran irraa addaan baafachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne ibsa gabaasni tsahaay daamxoo guutuun gabaasa kanaa kunuuti itti dhiyaane.
naannoo oromiyaa godina wallagga lixaa aanaa qondaalaatti sababa walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa oromoo gidduutti adeemsifamaa jiruun haleellaan namoota nagaa irratti irra deddeebiidhaan raawwatamaa jiraa jedhan jiraattonni bakkichaa sagalee ameerikaatiif yaada isaanii bilbilaan kennan aanaan kun yeroo yeroodhaan itti fufiinsaan walitti bu'iinsa keessummeessaa jirtii kan jedhan jiraattonni aanichaa nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan yaaddoo nageenyaa hamaa keessa akka jiranis eeraniiru. namni jiraataa aanaa qondaalaa ganda kolii carbaa ta'uu isaanii himan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan walitti bu'iinsa wiixata darbe tureen lubbuun namaa badeera jechuudhaan haala ture sagalee ameerikaaf ibsaniiru.
waraanni mootummaa bakka addaa maaramuu jedhamu turee achi osoo galaa jiru gara qondaalaatti maqaan isaa mujaahid jibril jedhamu rasaa isaanii rukutee ajjeesee darbe qiilloo bakka jedhamutti mana warra shanee daggaafii jedhanii baqatanii bakkee jiran jedhamee manni namaa kan gubate dhibbaa walitti illee tilmaamama qabeenyi namaa. deeggaraa shanii jedhamee sa'ii qotiyyoon oolaan bushaayeen waliigallii midhaan illee dhaabbatamee fe'amee boqqolloon bunni qonnaan bulaan qabu kun jalaa gara magaalaa rigiitti fe'ameera guyyaa saafaa ta'edha malee qaama hin beekamne miti waraana mootummaa dura dhaabbatee kan saamte geggeesse wallagga lixaa aanaa qondaalaa beekee keessatti torban lamaan kana keessaa hanga har'aatti kan raawwatamaa turedha.
Namni kan biraan jiraataa aanaa qondaalaa ta'uu isaanii eeruun sababa wal fakkaatuun maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan waldhabdee aanichaatti gandoota baadiyyaa keessatti uumame hordofuudhaan namoota nagaa irratti rakkoon qaqqabaa jiraa jedhan.
Kolli Sharbaa jedhamutti nama Mujaahid jedhamu tokko gatii mootummaa jechuudha mana isaa duratti fuulduratti Du'a waasii arguu rasaa roobsanii achumatti hidhanii socho'an jechuudha. Ganda xiilloo jedhanii hidhattoota mootummaa jechuudha horiiwwan hawaasaa walitti qabanii mooraa mana barumsaa keessatti gashanii mana barumsaa balbala isaa ittisuudhaanii horii keessatti gashanii akkasitti barattooti yeroo ammaa kana barumsa isaanii addaan kutanii jiru jechuudha. Egaa wantoota akkas akkasiitu baay'ee hammaataa jira. Nama lubbuudhaan namatti ajjeefamaa jira hawaasa ajjeefamaa jira akkasumas qabeenya isaa saamamaa jira manni isaallee gubataa jira.
Namni kun itti dabaluudhaan ammallee hawaasni bakkichaa sodaa nageenyaa hamaa keessa jira jechuun eeraniiru.
Maanaa qondaala jedha ammas immoo naannoo kaasee jedhamutti jechuudha namoota hedduutu achitti miidhame jechuudha akkasumas bakka qabeenyaa qabeenyaa isaanii jala saamuudhaanii nageenya bu'uu barbaadu jechuudha qabeenya isaanii saamuu abiddi isaanii gubachuu akka hin gubanne akka jireenya mataa isaanii gaggeeffatan jechuudha amma yeroo maal yeroo harfaa isaan gahaa jiru yeroo dirree isaanii irraa huuba gubanii sanyiilee qopheeffachuudhaaf jiran jechuudha kanaaf innaan hawaasi kun nagumti dhabee tasgabbii dhabee akkasumas qabeenya isaa dhabee lubbuu isaallee dhabaa jirachu kanaaf ennaa wanti hawaasi kun barbaadu araari marsaa sadaffaa waraana bilisummaa oromoo hidhattoota mootummaa gidduu jiru karaa nagaan akka isaa walitti deebi'anii tasgabbaa'anii jireenya mataa isaanii jiraatan jiraatan barbaada jiru hawaasi kun jechuudha.
Namoonni sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii qoodan kunneen mootummaanis ta'e waraanni bilisummaa oromoo namoota nagaa irratti xiyyeeffachuurraa of qusachuu qabu jechuun rakkoo nageenyaa godinaalee oromiyaa keessatti mudatee jiru kan immoo karaa nagaadhaan fala dha'uufii qabu jechuunis dhaamaniiru. Rakkoo godina wallagga lixaa aanaa qondaalaatti mudate jechuudhaan. jiraattonni sagalee ameerikaatiif yaada kennan ilaalchisuudhaan bulchiinsa aanaa qondaalaa bulchiinsa godina wallagga lixaa fi biiroo bulchiinsaaf nageenya oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf hin milkoofne haa ta'u malee har'a ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa laggasee tulluu ibsa gaazexeessotaaf kennaniin raayyaan ittisa biyyaa hidhattoota waraana bilisummaa oromoo kan naannoo oromiyaa keessa socho'aa jiranii fi garee hidhattootaa naannoo amaaraa keessa socho'aa jiran irratti tarkaanfii fudhachaa akka jiru ibsaniiru dhiyeenya kana immoo hoogganaa waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fiild maarshaal Biraanuu Juulaa gaaffiif deebii sabaa himaa mootummaa biyyattii waliin taasisaniin humnoonni nageenyaa mootummaa waliigalaan namoota nagaa fi bu'uuraalee misoomaa siivilii irratti haleellaa hin raawwatan jechuudhaan himannaa irratti dhiyaatu kan hin fudhanne ta'uu eeruun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerraa.
Hayyee amma darabeen kan qophii torbaniiti waa'ee fayyaati itti adeemnu ga'a. Baatiin yookaan jiini keessa jirru ebilli baatii waa'ee dhibee ootizim jedhamu. jedhamee waamamu itti yaadatamuudhaa fi waa'ee dhukkuba kanaas hawaasaa fi barsiisni kennamuudha. Dhibee kana ilaalchisee Dr. Siisaayi Lammaa Camadaa ispeeshaalistii yaala daa'immanii fi yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa yaala daa'immanii kan ta'an jaallanne gammadaatii wajjiniin haasa'anii jiru akkas jechuudhaan jalqabu.
Otiizim ispeektiram disooorder dhukkuba gosa tokko yookaan mallattoo tokko qofa qabu miti. Mallattoo danuu hammiin isaa yookaan sigareetiin dhukkuba kanaa salphaa hanga ultimaatti deemuu danda'a. Kanaafiyyuu ruuppiidha yookaan ispeektiramii gosuudha. Inni immoo daa'imman yeroo baratan yeroo nama wajjin intaraatti godhan akkasumas jireenya hawaasummaa isaanii irratti guddina hawaasummaa isaanii ijoollee isaan kaanirraa adda ta'uu jiraata. Daa'imman tokko tokko dhukkuba kana kan qabani keessumaa wanta tokko irratti xiyyeeffatanii wanta tokko gosa tokkoon baay'ee cimoo ta'uu hin danda'u. Baay'ee inni hamaa ta'e immoo karaa hundumaa guddina qaama isaanii guddina sammuu isaanii dabalatee koominikeeshinii yookaan quunnamtii isaanii dabalatee haala adda addaatiin yeroo inni miidhuu jira. Baay'inaan jijjiirraadhuma sammuu keenya irratti fuudhudha kan dhukkubni dhufuu danda'u.
Ittiin ka'umsi dhukkuba kanaa hin beekamaa? Karaa biraa immoo kanaaf saaxilamuu fi haalli dandeessisan maal fa'i?
Ka'umsa dhukkubni kanaa waan beekamu hin jiru. Namoonni maatiin isaanii ootizimii qaban ijoolleen yeroo malee dhaallatan dhukkuboota jeneetikii ta'anii maatii keessaa dhukkubni kun yoo jiraate jechaadha. Akkasumas immoo maatiin ijoollee kana yeroo godhatanitti umriin isaanii soddomii shanii hanga afurtamaa fi isaa ol yoo ta'e akkasumas immoo yeroo haadholiin garaatti baatanii jiran qorichoonni fayyadaman kanaaf saaxiluu danda'amu jedhamee beekama. Kanas kaasawaan jedhamu jiru garuu namoonni hin jedhe keessa irra saaxilamoo ta'uu danda'u jechaadha.
Akka mallattootti kan naa kaaftanoo.
Mallattoo kana yoo marguu jalqabnaa kudha waggaa lama hanga sadii gidduu jiru irrattidha baay'inaan kan beekamanidha. Mallattooleen isaan bebbeekamoon yeroo baay'ee nama wajjin quunnamtii ijaa gochuu dhiisuu maatiin ofitti qabee hammachuu yookaan ofi sassobuu gaafa barbaadu ijoolleen akkanaa diduu fakkeenyaaf ati amma wayi tokko tokko baasii qabdee isaan akka iddoo sana ilaalan barbaade san hordofuu dhiisuu ijoollee daa'imman birootti akkasumas namoota biroo irra maatii dhumarratti illee intarestii dhabu yookaan fedhii dhabu qofaa isaanii ta'uu jaallachuu guddinni afaan isaanii duubatti hafaa waggaa lamatti egaa dubbachuu keessumaa jechoota lama uumanii dubbachuu dhiisuu waggaa lamatti hin danda'an taanaan ootizimiin shakkamuu fi hordofamuu fi yaaliin yeroodhaan jalqabamuu ni jiraata akkasumas jechoota tokko tokko ta'uu danda'a sagalee tokko tokko irra deddeebi'anii dubbachuu ikolaaliyaasa jedhu daa'imman kun yeroo baay'ee sansatii sensitiividha. Maal sensitiivii ta'u keessumaa sagaleedhaaf akkasumas ibsaadhaaf sochiidhuma naannoo isaanii jiruudhaaf baay'ee sensitiivii ta'u mallattoon kun xiqqaarraa yookaan isa salphaarraa hanga isa hammaatti deemanii piroogreesii gochuu hin danda'a jechuudha.
Asirratti Dooktar Siisaay ammas hin finfinnee jirtu ijoolleen rakkina akkasii qaban kun akkamitti ilaalamu?
Yaaliidhaan deemuu dura ijoollee kana sadarkaa sadiitti ramannaanii sadarkaan inni jalqaba leevel waan isa jennu isa baay'ee salphaadha isaan kun jecha guutuun durbatu wantoota irra deddeebiidhaan hin raawwatanii sochii tokko gara sochii tokkootti utuu xixiqqoo ishee rakkatu akkasumas intarastii badaa namoota wajjin walqunnamuu hin qabaatan hiriyaa horachuudhaaf baay'ee rakkatu isaan kun salphumatti yaalamuu hin danda'u jechaadha leebel waan irra warra ga'an qabu. Leebel tu warra jennu garuu warra gidduu galeessota immoo daree hojii isaan jennu isaan jechoota muraasa qofa dubbatu akkasumas aksiinii muraasa irra deddeebiidhaan hin raawwatu garuu namoonni isaan intaraaksii wajjin godhan namoota intaraaksii wal fakkaataa qabaatan muraasa wajjin kan intaraaksii godhan akkasumas immoo jechoota adda ta'an goota hin beekamne fidanii fayyadamuu konvarteeshinii keessa fayyadamuun ni jiraata. Kanaaf yaaliidhaan hooyyee hin argatu. Leebel sirrii ni jennu sappoortii guddaa barbaadu isaan baay'een dubbatan yookaan dubbachuu gonkumaan danda'anii isaan kana jijjiiruudhaafis baay'ee ulfaatu. Isaan kun inteestii tiriitmentii barbaadu isa caalatti adda ta'e barbaadu. Dhukkubni kun dhukkuba fayyuu miti. Dhukkuboota kana yaaluudhaaf kan irratti xiyyeeffamu sooshaalistii yookaan hawaasummaa isaanii akka dagaagu guddii irratti akkasumas immoo kominikeeshinii irratti yookaan qunnamtii irratti amala isaanii irratti jireenya aktiviitiidha yookaan guyyaa guyyaatti jiraachuudhaaf aktiviitii yookaan sochii yookaan wantoota nuti raawwachuu qabnu irratti beeku wanta ta'e irratti isaan kana irratti barsiisuudhaani akkasumas sochii qaamaa irratti kominikeeshinii qabaa irratti isaan kana irratti yaalla keessumaa daa'immana kana dhukkuboota biraaf saaxilamu akkana dhiphinaaf saaxilamuudha dipireeshinii anzaayitii dhukkuba gaggabduudhaaf saaxilamuudha akkasumas dhukkuboota amala biraati fakkeenyaaf ADHD daa'imoonni kun saaxilamuudha so isaan kana gargaaruudhaaf dhukkuboota kana yaalu akkasumas immoo biheeviraal teeraapii akka amala sirreessuu gochuu saayikooteraapii isaaniif hin barbaachisa intarfeeshiin sun akka maatiittis akka barsiisaatiif akka ogeessa fayyaatiif akka waasaatiif tumsuun dhufee fayyaan hundumaaf akka ta'e nagaan hundumaaf akka ta'e ijoollee sanaatiif carraa qabeessaan yaalii kana keessatti fayyadamaa guddaa ta'u.
Ilaalchi hawaasaa yookiin maatiin gara ogeessaatti fiduun kun akkamitti ilaalama?
biyya keenya keessatti rakkinni guddaa kan jiru dhukkuba kana dhukkuba biyya ambaa qofa jiru seenaa yeroo baay'ee namna kanatti ootizimii biyya kana jira jedha akkasumas ootizimiidhaaf iyyuu jedhamee wanti seentariinsi jiru baay'ee muraasa seentarii tokko yookaan lama hin caalu amman beekutti isaan kunis immoo finfinnee keessatti qofa jiru kutaa biyyaa keessumatti hin jiru karaa ogeessonni xiyyeeffannoo karaa dhukkuba kanaa qaban baay'ee muraasa akkasumas immoo maatiinis daa'imman dhimma rakkina kanaa horatan akka dhukkubaatti yookaan fooyya'uu dandeenyetti wanta yaaduu fi ijoollee adda ta'anii jedhamanii yaadan kana mana ogeessa bira geessanii yaalii adda addaa akka isaan argatu gochuudha. Gochuun baay'ee murteessaadha. Akkasumas ogeessa wajjin madarate ijoolleen kun maalirraa itti yoo bobba'an gaarii akka ta'u maal yoo taphatan maal akka godhan nageenyi isaanii eegamaa akka ta'u mari'achuun baay'ee barbaachisaadha.
Dooktar Siisaay Lammaa Camadaa deebinuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne. dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. addunyaa walquunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As-sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voa afaan oromoo koom jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii tiwiitarii yookaan eeksii keenya akkasumas instaagiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu gulaaltuun qophii keenyaa kanaa tujubee horaatii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigist gammee. Piroodyusariin keenya Biraan Haayiluu gulaaltonni viidiyootii fi suuraa fi sagalee jechuudha. Girmaa Dagafaatii fi Siisaa Ashannaa fi ogeessotni teeknikaa Soodiyoo 52 nagaatti bulaa isiniin jenna nagaatti.